sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:2 jalqabee hanga sa'a 3tti meetirbaandii 22-2531 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayiti irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra kan isin keessummeessu antuu jubee horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeeraa amma gara qophiittaa nuti ceena.
waajjirri paartii badhaadhinaa magaalaa naqamtee jiraattonni magaalattii fi godina wallaggaa gurmuulee. garee shanii jechuun waamu dabalatee balaaleffachuuf hiriira geggeessuu dubbatee jira waraana bilisummaa oromoo biraas dubbi himaan idila addunyaa deebii kennaniiru naakkora malkaatu gabaase.
naannoo oromiyaa magaalaa naqamtee istaadiyeemii wallaggaa keessatti jiraattootni hedduun gurmuulee alidilee ta'anii jireenya uummataa gaagaa jiru jedhan irratti hiriira ba'anii gocha isaanii balaaleffachuutti himame jiraataa magaalaa naqamtee ta'uu kan bilbilaan nutti hime dargaggoo galaanaa taammana hiriiricha irratti argamuusaa dubbata.
guyyaarraa nu ga'a. Mimisoma barbaannaa, nagaa barbaannaa, hin barbaannu hattoota finxaalee sabaaf sab-lammii walitti buusuu barbaadan kan jedhuun guyyaarraa bakka tokko malee sagalee isaa baanee dhageessisuu turre jechuudha.
Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa naqamtee obbo Dassaaleen Bokonjaa hiriirtotni wantoota kaasan jedhan akkasitti ibsu.
Maqaa uummata Oromoottiinis ijaaramanii maqaa uummata Amaaraatiinis ijaaramanii faannoo warra jedhaman kun hankeenya immoo Abaawo Shanee warra jedhaman kun kan biraan kan biin warra jedhaman uummata Benishaangulin Gumuuz keessaa ba'anii maqaa addaa moggaafatanii warra uummata keenya buqqisaa jirantu jira. Uummanni buqqaa jiru kunis qabeenya isaas dhabee lubbuu isaas dhabee maatii isaas dhabee dararaa adda addaa keessa jira. Egaa uummanni amma yoomitti hin buqqaa amma yoomitti hin dararama kan jedhu sagalee isaa guyyaa irraa uummanni godina wallaggaatii fi magaalaa naqamtee tokkotti dhufee istaadiyoomii wallaggaatti sagalee isaa dhageessifatee jira.
Gurmuulee hidhattootaa hiriirtotni maqaa kaasan keessaa shanee faannoo fi warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Beenan jedhaman keessatti argamu. Hidhattoota Beenan irraa yaaliin deebii argachuudhaaf hanga ammaatti taasisa. taasifni hin milkoofne gurmuulee hidhattootaa faannoo jedhaman gurmaa'insa kana jedhamu kan hin qabnee fi sochii dargaggootaa naannoo amaaraa keessatti taasifamu ta'uu wal qabatee deebii isaanii oduu kana keessatti nammachiisne gama biraatiin mootummaan shanee jechuudhaan kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa oromoo woboo jechuudhaan kan oofamanitti biyya yuunaayitid isteetsi keessatti kan argaman dubbii himaa idilaa addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Odaa Tarbii gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin dhimma hiriira jedhame irratti akkas jedhanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo hin fudhatu balaaleffannaa kana maaliif yoo jettee waraana keenya keessatti kan uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatu in adabama. Kanas baay'ee jedheera waanuma jirudha. Bakka wanti akkasii argamu yeroo baay'ee qubatti nutti qabama. Kun immoo waanuma mootummaan ofii tolchee akkuma uummataa fi waboo gidduutti rakkinni jiraatu jedhaniiti. Uummanni naqamtee amma hiriira ba'e jedhamu kun akka fedhii isaanii malee ba'anii ifadha. Bulchiinsa naqamtee waan hooggantoonni mootummaa federaalaa naannoo sana dhufaniif uummataan hiriira baasanii waanuma dur bara OPDO irraa jalqabee argaa turredha. Giddiin hiriira baasanii waan mootummaan fedhu isaan jechisiisu. Warri kana qindeessu warma mootummaa keessa hojjetanidha. Garuu dhugaan jiru bara kanatti uummanni Oromoo hiriira nagaa ba'uuf mirga dhabeera. Waggoota darban kana arginee jirra. Akkaataa waraanni abii namoota hiriira nagaa ba'anii ajjeesee akka isaan itti hidhan. Kanaafi hiriirri jedhamu kun walabas miti waanuma mootummaan qopheessedha.
Jiraattu magaalaa naqamtee aadde Liidiyaa Iddoosaa gama isaaniitiin rakkoo nageenyaa uumameef hidhattootatu harka keessaa qabaa jedhu istaadiyeemiitti kan argamanis namoota nageenya jeeqan balaaleffachuuf ta'uu dubbatan nagaa buusuudhaaf gahee akka qabanis dubbatanii jiru.
Nageenyama bora'aa jiru kun hin ga'a hattuun saamtuun bakka nu hin buutu shiftaan bakka nu hin bu'u dargaggeessa oromoo bakka hin bu'u dargaggeessa wallaggaa bakka hin bu'u jechuudhaan uummanni sagalee tokkoon ba'eera waan sanarraa eegamu humnoota badii kana humnoota biyya koo jeeqan humnoota nageenya hawaasa koo darbees nageenya dargaggeessaa kana jeeqanii saaxiluuf. irratti hojjechuudhaan murteessee jira jechuudha akka dhuunfaatti.
Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa naqamtee obbo Dassaaleny abbootii gadaa jaarsolii biyyaa dubartoota dargaggootaa fi akka waliigalaatti kutaalee hawaasaa hundumaarraa kan walitti bobba'antu dhiibbaa tokko malee hiriira kana irratti hirmaachuudhaan gocha finxaaleeyyii balaaleffatee jechuun dubbatan naannoo Oromiyaaf federaalarraa hanga'ootni mootummaa bakka bu'anii ergaa dabarsuu isaaniillee dubbatan obbo Dassaaleny gurmuulee hiriira kana irratti balaaleffataman keessaa mootummaan shanii jechuun kan waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waaman himannaa mootummaan kanaan dura irratti dhiyeessaa tureef irra deddeebiidhaan deebisanii qaamolee nageenyaa eegumsaa mootummaa komachaa turuu isaanii ilaalchisee yommuu deebisan obbo Dassaaleny akkas jedhu.
Namoonni uummata keenya buqqisan kun uummata keenya dararan immoo kan waraana mootummaatu uummata buqqisa waraana mootummaatu qabeenya uummataa barbaadeessa kan jedhu ololli adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaa illee naanna'aa jechuudha. Garuu hiriira irraa keessatti illee uummanni kan jedhu qaamolee nageenyaa mootummaa nu bira dhaabbachuu qabaa jira jechuudha uummanni keenya immoo. Sababni isaa hawaasa kana keessaa bahee ijaarame waan ta'eef.
Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallaggaa afran keessatti walitti bu'iinsa mootummaaf gurmuulee hidhattootaa gidduutti kanaan dura taasifamaa tureen lubbuun namoota hedduu darbee jira. Namootni kuma dhibbaan lakkaa'amanis manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu eerree kanaan dura gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
sanbataaf dilbata darbe itiyoophiyaatti hojii geggeessituun embasii yuunaayitid isteetsi tireesii jaakobsan laalibalaa daawwatanii jiran bakka buutota ambaasaadarota biyyoota awurooppaa fi awustiraaliyaa waliin gara kaaba walloo ka imalan ambaasaaddar tireesiin jiraattotaaf geggeessitoota waliin illee wal arguun dubbatanii jiran galmoo daawwittu gabaase.
Taaddasee Xeenaaw jiraataa Laallibalaati. Hojii tuuristoota biyya daawwachiisuun kan jiraatu taaddaseen dursa dhibeen koovid achimmoo lolli kaaba Itoophiyaa waan inni jiru isaa irratti fide akkasitti ibsa.
በፊት ሀይ ሲዝን የሚባል አለ። በሀይ ሲዝን እስከ ሶስት መቶ አራት መቶ ከአምስት መቶ ድረስ የሚደርስበት አጋጣሚ ነበረ።
ዱራን ጉያት hanga namoota dhibba shanii simannaa achi dhibeen koovid dhufnaan namni tasumaa bade. Sanaan duuba ammoo lolli ammaa kun ammoo dhufee utuu nuti abdii irra jirruu daawwii asiitu balleesse. Koovid dinagdee nu hubee lolli ammoo qorqalbii hawaasaa dabalatee waan baay'ee mancaase.
Ammas taaddaseen nageenyi jiru waarawaa waan hin taanee fi jiruun dafee akka bakkatti hin deebine sodaa qabu ni dubbata. Sanbataa fi dilbata darbe kana Itoophiyaatti hojii gaggeessituu imbaasii Ameerikaa ambaasaaddar Tireesii Aan Jaakobsan dabalatee ambaasaaddoroonni fi bakka buutonni imbaasii biyyoottan Awurooppaa fi Awustiraaliyaa Laalibalaa daawwatanii jiru. Obbo Silashii Girmaa Deetaa Ministeera Turizimii Mootummaa Itoophiyaati.
ትራንስፖርት ችግር የነበረበት ኤርፖርቱ አገልግሎት ጀምሮ አውሮፕላን ወደ ላሊበላ መምጣት ጀምረዋል ከገና ጀምሮ።
duraan rakkoo kan qabu buufata xiyyaaraa ayyaana qilleensaa tajaajila kennuu eegaleera bakki kun amma bilisa bahee namni keessa sochoo'uu danda'ee jira akka ilaaltu sadaffaa dhaabbileen tajaajila kennan durii amma bakkatti deebi'aa jiru kaan kan gargaarsa fedhan jiraatanus gama biroon carraan dansaa jedhee kan yaadu bakka buutotni embaasii as dhufanii ilaaluudha kunis. kan danqaa ta'ee jiru qoqqobbii deemsaa naannoo kanarra jiru fooyyessuuf baay'ee gargaara. Kanaaf imala isaanii booda nageenyaaf simannaa keessummaas jiruuf ragaa ba'uu jedheen abdadha.
Dubarrees obbo Suleeshiin yeroo bakka buutota imbaasiif dubbatanitti biyyoottan kunneen qoqqobbii kana akka kaasaniif gaafatanii jiru. Barsiisaa Abbaa Tsiggee Mazgabuu bulchaa mana kiristaanaa fi hambaa seenaa Laalibalaati.
በገዳሙ የሚያገለግሉ ከአንድ ሺህ በላይ ካህናት ከአንድ መቶ በላይ የጥበቃ ሰራተኞች Gadaamii kana keessa ka tajaajilan luboota kuma tokko ol eegdota dhibba tokko ol akkasumas barattoota kuma lamaa oltu jiru. Gadaamii kanaan kan bulan maatii isaanii goola yoo lakkoofne kuma kudhanii ol ta'u. Magaalaa keessaas hoteelonnii fi warri naannoo nama daawwachiisu marti hojii hiikanii jiru. Kanaaf daawwannaan har'aa kananii fura jennee abdanna. Egaa waan ta'e maraafuu waaqaaf haa galatu.
Garuu ammas lolaan kan manca'e boorri misoomaa laalibalaa martii bakka ittiin deebine keessumaa rakkoon ifaa waan addatti dubbatamuu jedhu adda Qiddus Xaariyaa bakka buutummaa namaree biyyaalessaa naannawa laalibalaa.
በግጭቱ የመጀመሪያው ጉዳት የደረሰበት መብራቱ ነው።
ሎላ ከናን ዱርሰ ከመንጨ ሰረረ ኢፋቲ ሰረረ ኢፋ ኬኛ ከዱፍ አለማ ጣራቲ ኢሰሙ ሁምነ ካንቶ አርካ ቀበ ጠቀኒ ስሬሱን እንደንዳአሙ ሞቱማኔ ጋ ጀነሬተራ ለመ ፊዴራ ገሩ ሱንስ ሰበባ ሀንቅነማ አለቃቲን ጉቱ እንደንደኘ ቡልቺንስ መጋላ ሎላን መንጨ ጂአን በጀተ ሚሊዮነ አፉሪ ባሴ ትፉፍሲሱ እንደንደኘ ከናፍ አም ጀነሬተሮን ኩን አከሱማን ታአን ጅሩ
Ijaarsawwan seenaa qabeeyyii laalibalaa naanna'anii ka daawwatan ambaasaaddar Tireesiinis simannaa godhameef galateeffatanii seenaa laalibalaan qabus jejanii jiran.
But as we understand, Lalibela uh, is, a, is a town, is an area that is 100% dependent on tourism.
numartuu akka beeknu laallibalaan magaalaa tuurizimii irratti hundoofte yoo daawwattoonni dhufanii hin daawwanne garuu seenaaf bakkeewwan seena qabeeyyii kana tursuu hin danda'an gama biraan kan hubatamuu qabu waa'ee mana amantaaf seenaa as jiruu qofa miti simannaan asii hafuura addaa takka qaba abdiin qaba warri waa'ee imala kiyyaa dhagahan dhufanii ni daawwatu jedhe sababiinsaa anaaf waan addaa ture.
daawwannaa kana irratti ambaasaadar tireesitti dabalataa kaatiriin soozii qindeessituun waajjira jaarmaa mootummoota kan damee itiyoophiyaa dooktar yoomiko yookozek itiyoophiyaatti bakka buutuun yuuneeskoo fi ambaasaadaronni biyyoottan akka faransaay niwuziilaandii fi oostreeliyaa hirmaatanii jiran waajjirri haajaa alaa yuunaayitid isteets ammas rakkoo nageenyaa itiyoophiyaa keessatti mul'ataa jira jedheen itiyoophiyaa toora gulantaa biyyoottan qoqqobbii of eeggannoo kan sadarkaa sadaffaa keessa kaa'eeti jira gabaasa sagalee ameerikaaf galma daawit naannoo amaaraa kaaba walloorraa.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessaa sababa rakkoo nageenyaan buqqa'uun dhaabbata leenjii teeknikaaf ogummaa keessa qubachuun namoonni dubbatan gargaarsa dhabuudhaan rakkachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himan. Daa'imman illee beelarraa kan ka'e dhukkubsataa jiraachuu himanii buqqaatota keessaa hangi tokko mootummaan naannoo Oromiyaa. namoota dhabamuu nageenyaan buqqa'an gargaaruuf qe'ee isaanitti deebisuuf hojjetaa jira jedha naakoor malkaatu gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu aanaa Amuruu keessaa buqqaasamanii dhaabbata leenjii teeknikaaf ogummaa aanaa Amuruu keessa qubatanii jiraachuu namoota bilbilaan dubbatan keessaa yaaddoo nageenyaa waan hin qabuuf maqaa koo hin himuu namni jedhan ji'oota afran darban keessatti mootummaarraa gargaarsa hin arganne jechuun dubbatan yeroo ammaa haala keessa jiranis akkas ibsu.
Gargaarsa itti as galle mootummaan jalqaba eeggaa as dhufnu san birdilimsi kanaan dura qubattoota irraa hafe dubartii ulfaa warra dadhabaa manguddoo jee birdilimsi shantama jaalalii jee nama tokko tokkoof laate sana malee abbaa warraa qabalee guutuu buqqee kanaaf hamma irraa siinii tokko hin laanneef gargaarsa hin laanneef namni ammaaf nama abbaa warraa dhibba sadii moo akkas ni ga'ani warri kun akka gandarraa buqqaanee rakkoo kana dadhabaniituma bakka kadhachaatuma manni kun ammoo warri harkarraa hamma qabeenyi jalaa gubate kan maatiin jalaa duute akkatti deemu wallaalee jaanjee kun ammoo barumsaa kana keessatti hafiyaaf jirra kuma afur ni ta'an.
Haadha ijoollee torbaa ta'uuf yeroo ammaa daa'ima of harkaa qaban hoosisaa jiraachuu dubartiin dubbatan kan biraas akkasuma rakkoo nu mudate jedhan akkasitti ibsu.
Hayi maqaa keenya dubbachuu hin barbaannu. Nyaata sarkachaa hin jirru bishaan sarkachaa hin jirru rakkoon daa'ima keenyarras ga'ee jira. Hatta hanqa turii waan miichannuutti jinqamaa jirra. horiin jalaa saamamee daa'imni kiyya anarraa waan fudhatuun qabu gargaarsa waan hin qaama kiyyattiin godhatuun qabu rakkoon addaa meeqan qunnamtee jirti. Daa'imni keenya maal hanqina nyaataatiif nu jalaa gara mana yaalaatti oofaa jirra. Akka kanaafuu namni keenya namoota beelaanis saaxilamaa jiran rakkoo baay'ee nurra ga'ee jira.
Namni biraa rakkoo keessa jirra jedhan bilbilaan ibsanis mootummaan atattamaan gargaarsa akka isaaniif taasisu gaafatanii jiru.
Mootummaadha ammaaf nu gargaaree jennee isin gargaaraa afaaniin nuun jechuu malee tokko kan nu laatan hin jiru. Mootummaan amma nuti kan gaafannu gargaarsa akka lammii tokkotti nu gargaaree iddoo teenya irratti kan nu galchu barbaanna.
Kanaan dura koomishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa jedhamee kan waamamu amma garuu labsiidhaan kan maqaan isaa gara koomishinii gaaddisa buusaa gonfaatti geeddarametti koomishinara kan ta'an Mustafaa Kadir sagalee Ameerikaatti akka himanitti godina horroo guduroo wallaggaa dabalatee godinaalee wallaggaa afran keessatti akkasumas bakkeewwan rakkoon nageenyaa itti uumamee namoonni manaaf qe'ee isaaniirraa buqqaasaman keessatti namoota kanneen gargaaruuf gama mootummaatiin waan hojjetamaa jira jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Rakkoon nageenya naannoo sana waan jiruuf midhaan ji'oota lamaan darbe kana achi fiduu hin dandeenye midhaan dhufu jabaadhaan naqamteetti irratti bu'aa turee jira. Naqamte irraa makiinaa xiqqaadhaan akkaataa itti fudhachuu danda'an torbee kana gaariidha. Torbee kanaan dura baay'ee karaanis rakkoo waan ta'eef geessuu hin dandeenye falli keenya maal seeta moobilaayizeeshinii geggeessaa jirra. Godina warra lixaa irra argamu horroo guduruu wallagga bahaa wallagga lixaa qeellam hunda isaaniitiifuu kootaa kennineerraaf warra rakkoon nageenyaatiif midhaan asii gama federaalaa alaatiinis ta'ee nusi gadi geessuu karaa nu rakkise kana midhaan achitti walitti qaban sana akkuma achitti warra rakkate kanaaf gargaaran taasisne jechaadha. Gahamu gahaa miti gahaa ta'uu baachuu danda'a. Uummannis akka achitti wal gargaaruu danda'u. Isaanis akkasumatti fayyadamaa jiran inumaayyuu horoo guduruu wallaggaa ofirra darbanii harargee lixaatu akkaataatti gargaarantu jira waan ta'eef midhaan hin jira. Midhaan sana hawaasa hirmaachisanii uummanni achitti akkaataatti wal gargaaruu danda'u akka haala mijeessan kootaa naannoo mobilaayizeeshinii walitti qabe achumatti akka gargaaruu danda'an gochaa jira.
Obbo Mustafaan rakkoo kana haala ittiin mootummaan furuudhaaf karoorseera. jira jedhan.
Falli yeroo dheeraa warra sababa walitti bu'iinsa gosaa kan ta'u fakkeenyaaf naannoo sanaa buqqa'anii achi gara biraatti deeman jiru naannoo amaaraatti warri deeman jiru bakka bakkatti warri buqqa'ee jiraasaniin nagaan isaa adda baasnee caarsaa nageenyaa wajjin safarri sun nagaa taanaan iddoo isaaniitti akka deebi'an haala mijeessina nageenya tasgabbeessu caarsaa nageenyaa hojii hojjechaa jira.
Naannoo Oromiyaa keessatti bara kana rakkoo nageenyaa uumame akkasumas hongee fi hiyyummaarraa kan ka'e namootni miiliyoona afuriif kuma dhibba sadii caalan gargaarsa uummataaf mootummaatiin jiraachaa jiraachuu isaanii koomishinichi beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Obbo Gizaachoon Moomsaa deebinuu kennuuf dhiyaachuu keessanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Tole isinis anaafeeruu keessaniif baay'ee galatoomaan isiniin jedha.
Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa gaazexeessota baay'ee hidhuudhaan sadarkaa sadaffaarra jirti jedha gabaasi barana CPJ baase. Kun maaliif ta'e isinitti fakkaata?
Biyyoota dimokiraatiin hin dagaagin jiran keessatti yeroo dheeraatiif aangoo irra turuu jaallachuun kun ni jira. Kanaaf gaazexeessitoota irratti dhiibbaan ni ga'a. Gaazexeessitoota irratti yeroo dhiibbaan ga'u jechuun odeeffannoon waayitaawaa ta'ee fi odeeffannoon walaba ta'e hawaasa tokkorraa yookaan qaama dhimmi ilaallaturraa gara qaama odeeffannoo sana barbaadutti darbuudhaaf yookaan gaazexeessitoonni dhimma kana sirriitti hojjechuudhaaf baay'ee daangeffamoo jechuudha. Kanaaf walabummaan pireesii seera kana ittiin to'atan yookaan pirinsiipilii kana ittiin to'atan ta'eeti kan inni akka idil addunyaatti kan yuunivarsiitii Aspiraaleeshin Ofuumaa irraa kan jedhamu irraa irratti waliigalteedhaan akka seera addunyaa tokkootti kan bocamee kalaqamee bahee jechuudha.
Egaa seerri pireesii kan addunyaa akkuma jettan kan kana kabachiisuun qooda eenyuuti?
Kana kabachiisuun qooda gaazexeessitootaa qofas miti, qooda hawaasaa qofas miti, qooda mootummaa qofas miti. kun sadeen waliigalanii deemuu qabu. Egaa odeeffannoo walaba ta'e kana hin argannu taanaan immoo sirna dimokiraasiitu kufa. Sirni dimokiraasii yeroo kufu immoo walitti bu'iinsi ni uumamaa jechuudha.
Fakkeenyaaf biyyoota tokko tokkotti gaazexeessonni gabaasa dhiyeessaniif jedhamanii ni hidhamu. Rakkinni jiru gam tokkoon wanta gaazexeessonni gabaasan sanaa fi mootummaan deebii gama isaatiin kennu Oduchi immoo turuu waan hin qabne darbee rakkinarra nama buusa. Haala akkasii keessatti akka ogeessa gaazexeessummaaf koominikeeshiniitti maal yaada maalii qabdu?
Ayyeen yeroo hundaa isin wanti isin gootan sirriidha dee yaadama. Fakkeenyaaf VOA yoo fudhadhe qaama itti gaafatamummaa fudhachuu qabu tokko eeranii yookaan immoo qaamni itti gaafatamummaa fudhachuu qabu sun miidiyaadhaaf deebii laachuuf fedhii hin qabu taanaan homaa gochuun hin danda'amu. Maaliif fedhii uummataadha kan dursu paabliik intaresti kan jennu jechaadha. Uummatni odeeffannoo ga'aa fi waayitaawaa dhimma sanarratti argachuun dirqamadha. Kuni eenyumaanuu dursee hin argamu. Maaliif? Mootummaan tokko kan hojjetu uummataaf hanga ta'etti uummataaf deebii ga'aa laachuu qaba. Kanaaf odeeffannoon gama tokkorraa argamee gama lammaffaarraa yookaan immoo qaama sadaffaarraa yoo dhabame jenne qaama sadaffaa sanatu itti gaafatama. Fedhii hin qabu jedhameennaan fedhii dhabuunsaa kun eeramuun waanuma sirriidha jechuun barbaada. Jalqaba irratti odeeffannoo kennuu dhiisee gaazexeessaa hidha jechuun. Mootummaan sun odeeffannoo walabaa kennuudhaaf qophaa'aa miti jechuudha. Kun immoo rakkoolee biyyoota dimokiraasiin hin guddatiin keessatti dagaaganii mul'atanidha akka arginutti.
Fakkeenyaaf miidiyaa biyya keessaa kan dhuunfaas kan mootummaas hundumaa hin argitu jedhee yaada. Akka madaallii gaazexeessummaatti yookiin akka walabummaa pireesitti attamitti ilaaltan?
Miidiyaalee dhuunfaa keessa gaazexeessitoonni galan tokko faayidaa dhuunfaa isaanii yookaan kaffaltii isaaniif kaffalamu ilaalanii madeemu. Lammaffaa immoo miidiyaan dhuunfaa sun gara siyaasa gamanni hordofu yookaan immoo gamanni safar godhu tokko ilaalanii warri deeman jiru. Kanaafi siyaasni ni borcamaa jechaadha. Polaraayizd ta'a. Siyaasa polaraayizd ta'e kana keessatti immoo odeeffannoo sirrii argachuun baay'ee nama rakkisa. Hundumtuu fedhii mataasaa galmaan ga'uuf deema waan ta'eef. Kana keessatti of eeggannoo guddaa godhachuu kan qabu gaazexeessitoota. Gaazexeessitoonni uummata hojjetanii fi walqixa ilaaluu qabu. Siyaasarraa hanga danda'ame tokko bilisa ta'anii socho'uu qabu. Kana hin taane taanaan bilisummaadhaan yookaan immoo bifa gama tokkoof illee hin loogneen hojjechuu dhiisuu danda'u jechuudha. Yeroo kun ta'utti itti gaafatamummaan kan gaazexeessitootaati. Karaa gama biraa immoo miidiyaalee mootummaa jalatti hojjetan keessatti immoo yeroo hundaa rakkoolee mul'atan warrootuma mootummaadhaaf loogan yookaan immoo qaama mootummaa ta'anii kanneen hojjetan. Akka madda odeeffannootti fayyadamuun ni jira. Kunis odeeffannoo gamtokkee ta'a jechaadha. Walaba jechuu hin dandeenye odeeffannoo kana. Maaliif qaamni odeeffannoo akka hin dabarfanne dhorkame jiraachuu ni mala. Qaamni odeeffannoon otuu qabu odeeffannoo isaa sana miidiyaan harkaa fuudhuu dhiisuun ni danda'a jechaadha yeroo kana. Kanaafi gama lamaanittuu. Rakkooleen ni jira. Rakkooleen kun kan maddan garuu fedhii siyaasaa irraati malee homaarraa miti.
Obbo Gizaachoo Namuumsaa deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis carraa naa laattaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedhaa horaa bula.
Kan armaan olitti dhageessan yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa waa'ee gaazexeessummaa fi koominikeeshinii kan turan amma garuu yuunivarsiitii Finfinnee keessaa digirii dooktarummaa barataa kan jiran obbo Gizaachoo Namoomsaati. Mariisaan jaallannee waliin geggeessan ture. Manneen murtii Keeniyaa abbaaf haati adda ba'anii ka duraan ijoolleen isaanii waggaa sagalii gadii guddisuun harmoolii qofaaf eeyyamamu amma abbootiif akka ta'u murteessee jira. Gareeleen mirga ijoollee falman kan Keeniyaa ajaja kana simatanii jiran gabaasaa Viktooriyaa Amuungaa Bafaqaaduu dhiyeessa.
Jo'eel Saamsoonii abbaa ijoollee xixiqqoo lamaati. Bara kuma lamaaf digdama Inni hojii isaa waan dhabuu danda'ee fi horii yookiin maallaqa irratti waliigaluu dhabuun uumamnaan maatiin addaan bahe. Haati ilmaansaa ijoollee durbaa waggaa ja'aa fi waggaa kudha lamaa waliin qaban akka inni manaa ba'u taasisuu ishee dubbata Saamson. Haati warraa koo hin hojjettii turte. Hojii qabdi. Sababa kooviidiin kan ka'e hojiin koo hin dhaabbate. Kanaafuu maatiidhaaf waa kennuu hin dandeenye jedha Saamsoon. Ebila torba bara 2022 manni murtii gara gadii Naakuruutti argamu inni abbaa seeraa Joo'eel Guuguutiin dursamu. Abbootiin mirga daa'imman guddisuu fi kunuunsuu argachuu qabu jechuudhaan murtoo dabarse. Murtoo kanarraa ka'uudhaan yommuu haati mucaa biyya keessa hin jirre waggoota ja'aa fi namni mucaa isaa guddisaa ture akka seeraan dandeettii mucaa isaa ofitti fudhatee guddisuu argatu taasifame. Murtoon kun yommuu abbaa fi haatii gargar ba'an abbootiin isa fakkaatan akka ijoollee isaanii fudhatanii guddisuu danda'an isaan taasisaa jechuudhaan dubbata Saamsoon.
Most fathers are losing custody of their kids based on gender considerations.
Gara caalaa akkuma biyya keenyaa kana abbootiin harka caalaa sababa ilaalcha saala irratti hundaa'een mirga ijoollee isaanii fudhatanii guddisuu dhabaa jiru jedha Saamsoon. VOA'n haadha ijoollee Saamsoon Liindaa Nijuukii bilbilaan yaada ishee gaafatee ture. Kaameeraa irratti mul'achuu akka hin barbaanne ibsitee. Ofii koo irratti amantiin qaba. Ijoollee koo guddisuu nan danda'a jetteetti. Itti dabaluudhaanis dhiirri haadha ijoollee isaa hiikee yookaan biraa fuudhe ijoolleen miidhamuu danda'u jechuudhaan ibsiteetti. Liindaan. Gareewwan mirgaaf falmanu kan akka Keeniyaan Meen Ingeej Aliyaans Seerri ijoolleewwanii ijoolleen ammi tokko maatii dandeettii kunuunsuu hin qabne jalatti akka kufan taasisaa jedha. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Mikaa'el Oniyaangoo akkana jedhu.
There are so many men uh, who are capable of doing that role and actually implementing or doing it in, the, in a way that. Uh, Yommuu maatiin adda ba'u miidhaasaa akka ijoolleen dagatan yookaan qobummaan akka ittiin dhaga'amne kanneen kunuunsuu danda'an dhiirota hedduutu jira.
Federeeshiniin dubartoota ogeeyyii seeraa keeniyaa yookaan fiidaan akkaataa kunuunsaa yookiin qabiinsa ijoollee irratti harka abbaasi harka haadhaasi ajiraatanuu wanti guddaan fedhii ijoolleewwanii eeguu danda'uu irratti akka ta'e amana.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Paartiin Koongirensii Federaalaa Oromoo ibsa har'a gaazexeessitootaaf kenneen naannoo Oromiyaatti baatii muraasa keessatti namoonni nagaan 297 ol qaamolee nageenyaa mootummaatiin ajjeefamaniiru. Namoonni 500 ol ta'an ammoo qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru. Manneen barnootaa cufamaniiru. Dhaabbileen fayyaa tajaajilaa ala ta'aniiru jechuun ibsee jira. Dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa naannoo Oromiyaa keessatti olaantummaan seeraa kabajamaa hin jiru jechuudhaan ibsanii jiru.
Biyya tokko keessa olaantummaa seeraa kan jedhamu jira. Eenyutu kabachiisa ho'eettani mana murtiiti. Manni murtii hin gadhiisaa poolisiin hin gadhiisuu jedha. Yoo iddoo tokko jijjiiretti waan biraatti ni ta'a. Yeroo lama sadi warra maqaa bootiin hidhamee gadhiisaniiru. Manni murtii gadhiise poolisiin hin gadhiisu jedhe ammayyuu malalaa jiru. Kan isaanis bichaa miti keenya sammaa namni Anwaar Saanii jedhanii Hararitti maakalaay komitee keenyadha amma daamoo jiraa wachiiftutti filameera iddoo sanatti. Amma inni Jawaar Faayii kaman jetteetu jeequmsa kaasuu yaalteetu jedheetti hidhame. Juwaan hiikamee jedhamee gara fuuldura. Kan inni hidhamee fi juwaan haa hiikamu jedhee jedhee jedhe mootummaan. Amma moonaatti maladhaa jira gadhiisuu didanii. Gaafa nuti koongireesii keenya gochuudhaaf yaallu qanii lama naafu nama maakalaay komitee keenya ta'e maal ta'e koree jiddu galeessaa ta'e shashamannee gubbaatti hamidoo waaqoo nama jedhanii gaaf lama naafu nu jalaa hidhan. akka dhufee qooda sitti furan amma yoonaatti mana hidhaa jira mana murtii itti moonni yaa amma nan beekuuti.
Koongireesiin Federaalaa Oromoo ibsa har'a kenne keessatti waraana waggaa tokkoo fi ji'a saddeetiif kaaba Itoophiyaa keessatti gaggeeffameen lubbuun namoota kuma dhibba tokkoo olii badeera. Miiliyoononni buqqaafamaniiru qabeenyi biiliyoonaan lakkaa'amu barbadaa'eeraa jechuun haala amma kutaalee biyyattii keessatti ta'aa jiru tasgabbeessuuf waliigaltee nageenyaatti deemuun murteessaadha jechuudhaan dura taa'aa paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbatanii jiru.
Amma rakkoon biyya kanaa biyya bal'aa jedhamu kana jarri erga gara Tigraayitti galanii eenyuudha rakkoo bal'aa kana kan fidaa jiru akkamitti dhufaa jira. Kanaaf siigalee amma nuti hidhataa gaaraas haa ta'u dakaraas haa ta'u walakkaas haa ta'u eessaas haa ta'u wal ajjeesuun haa dhaabbatu. Rakkoon biyya keenyaa rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa kana immoo siyaasaan hiikuun nurra jira. Tarkaanfachuun nurra jira. Yeroo nu gusaatii qabee manni deenye wal fixaa ture. Har'as gaabbiin kun deebi'aa jiru. Mootummaan akkatti nutti deebisaa jiru. Kana deebisaatii kana modeessuu kan danda'amu marii biyyaati. Ada duwwaatu biyya kana yaada biyya kana amanamaadha biyya kana ceesisuu danda'a. Anatu duwwaa maaliidha inni jedhamu haa dhaabbatu rakkoo keenya mariidhaan haa hiikkannudha.
Marii biyyoolessaa mootummaan gaggeessuudhaaf koomishinii hundees ilaalchuudhaanis koongirensiin federaalaa Oromoo ejjennoo isaa ibsa har'a kenne keessatti ifoomsee jira. Itti gaafatamaa waajjira koongirensiin federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaas marii gaggeeffamuuf jiru kan ilaalchuudhaan akkas jiraniiru.
Nuyi mariin dhuga qabeessa waa lama gochuu danda'u tokko walitti bu'iinsa hiikuu kan danda'u lammaffaa jijjiirama siyaasaa fiduu kan danda'u mariin akka gaggeeffamu gaafataa jira mariin gaggeeffamu walitti bu'iinsa hiikuu danda'uutirra jira nageenya buusuu danda'uutirra jira diimookiraasii ijaaruu danda'uutirra jira itti aansee immoo jijjiirama siyaasaa fiduu danda'uutirra jira jijjiirama siyaasaa yeroo jedhamu aangoo dabalatee kana fiduu danda'uutirra jira kan jedhu.
haala amma deemaa jiruun biyyattiin daandii diigumsaatti jirtii kan jiran dura taa'an paartichaa nageenya waaraan akka dhufuuf mootummaan xiyyeeffannoo kennuufi qaba jechuunis eeraniiru. Ibsa koongirasiin federaalaa Oromoo dhimma wayitaawaa ilaalchisuudhaan kenne kanarratti hoggansa naannoo Oromiyaa fi kan federaalaa akkasumas koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa irraa har'atti deebii argachuudhaaf hin milkoofne yeroo taanutti kan deebii argannoo ta'e qabanne kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Saahidaamtoo Finfinneerra.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata kan isin keessummeesse antuu jubee horaati qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula.